iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanye mwabonye butandukana ni thomas kamirindi ubasuhuza kandi mbahaye ikaze duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezwaho na fideli niyongabo
mwaramutse thomas mwaramutse namwe inshuti muduteze amatwi amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya tuyahere ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika aho perezida joe biden avuga ko gushyiraho inzitizi ku batora muri amerika bitandukanye n'ibiranga igihugu yatangaje ku munsi wa kabiri ko kubahiriza uburenganzira bwo gutora ari urugamba rwihutirwa rwo mu bihe vya none ivyo yabitangaje mu gisagara ca philadelphia muri leta ya pennsylvania ku munsi wa kabiri biden yatangaje ko gukingira uburenganzira bwo gutora ku banyamerika kizoba kimwe mu bintu azoshimikirako cane mu kiringo ciwe mu mabanga ya perezida yamara yaranebaguwe bikomeye n'abademokrate bavuga ko atari kakora ibihagije ivyo naho bitamworohera kurenganisha imigambi yiwe mu nama nkenguzamateka ku ijambo yashikirije ku munsi wa kabiri mu gisagara ca philadelphia biden yavuze ko utwigoro bwo kugeramira uburenganzira bwo gutora bitandukanye n'ibiranga amerika kandi biciye ku na demokarasi yaranebaguye uwo yasubiriye donald trump avuga mu bitagira insiguro ko habaye ubusuma mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri inyuma y'uko ayatsinzwemo ijambo rya biden biden ryari rigenewe gutuma abanyagihugu baja ku ruhande rwiwe bitegekanijwe ko umuyobozi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe onu ryitaho abana unicef Henrietta Fore afise imigambi yo kuva mu mabanga yiwe inyuma y'imyaka igera kuri ine yafashe iyo ngingo kugira yiteho ikibazo co mu muryango wiwe nk'uko vyatangajwe ku munsi wa kabiri n'umuvugizi w'ishirahamwe UNICEF Fore yagenywe n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ONU Antonio Guterres kugira arongore ishirahamwe UNICEF mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani azoguma mu mabanga yiwe gushika uwuzomusubirira abonetse kuva rishinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine na gatandatu ishirahamwe unicef ryararonse abayobozi ndwi bose abanyamerika umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres yarashimiye for ku buyobozi bwiwe bwiza no kuba yatumye ubuzima bw'abana bwisununura kurushiriza mu bice bitandukanye vyo ku isi yatanze akarorero k'uruhara unicef yagize mu rugamba rwo kurwanya ikiza ca covid 19 umuvugizi w'ishirahamwe onu faran hak avuga ko ku buyobozi bwa henrietta for unicef muri iki gihe ari ishirahamwe rikorana n'ama amashirahamwe atari make yaba aya leta canke ayikorera ku giti cayo ku vyerekeye gushikira iterambere rirama tuze muri afurika aho igitigiri c'abamaze gupfa mu migumuko muri afurika y'epfo inyuma y'ifungwa rya jacob zuma kiriko gitera ciyongera nk'uko bitangazwa n'itororokanizo ry'amakuru ryo mu bufaransa afp igipolisi muri afurika y'epfo kimenyesha ko abantu mirongo irindwi na babiri bishwe abandi igihumbi n'amajana abiri na mirongo itatu na bane barahagarikwa mu ruhagarara rwatewe n'ifungwa mu ndwi iheze rya zuma yahoze ari perezida wa afurika y'epfo mu itangazo ku munsi wa kabiri mw'ijoro igipolisi catangaje ko benshi mu bapfuye bahonyanzwe igihe amamangazi magazini ya sahugwa kimenyesha ko hariko harabitohoza ku bantu mirongo ibiri n'indwi bapfuye mu ntara ya kwazulu natal hamwe n'abandi mirongo ine na batanu mu ntara ya goteng umuntu arese abapfuye bahonyanzwe igipolisi kiriko kiratohoza abo bisa n'uko bapfuye barashwe ingingo yo kurungika abasirikare ibihumbi bibiri n'amajana atanu gufasha igipolisi ntivyashoboye guhagarika ugusahura kwimonogoje kwindi nkuru yerekeye afurika matata ponyo mapon yahoze ari umushikiranganji wa mbere muri repubulika ya demokarasi ya kongo yarungikiwe umutahe wo kumuhagarika ku vyaha vya ruswa yagirizwa uko bitangazwa n'itororokanizo ry'amakuru ryo mu bwongereza reuters abashikiriza amanza muri repubulika ya demokarasi ya kongo basahuye umutahe wo kumuhagarika ku vyaha yagirizwa ko yanyuruje miliyoni ijana na mirongo ine y'amadolari y'amafaranga y'igihugu matata yabaye umushikiranganji wa mbere ku ntwaro ya perezida joseph kabila kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yagirijwe ibyaha vya ruswa mu gihe abajejwe itohoza bagenywe na perezida felix cisekedi bagize amatohoza ku kugene leta y'imbere yaho yitwaye matata yarahakanye ko hari amakosa yakoze avuga ko ivyo yagirizwa biri mu mugambi wo kumucafuza turangirize kuri zimbabwe aho ico gihugu kiriko kirondera gukingira ikiza ca covid-19 abanyagihugu umuriyoni gikoresheje injanjo mu ndwi zibiri ziri imbere iyo nkuru yatangajwe na perezida emerson munangagwa ku munsi wa kabiri n'igihe yongereza ikiringo c'ingingo zo kuguma mu rugo ku banyagihugu iyindi minsi cumi n'ine mu gihe ibitigiri by'abapfa n'abandura umugera wa covid 19 biriko bitera vyiyongera mnangagwa yafashe ingingo zikomeye zo kugwanya covid 19 zirimwo umukwabu
fideli niyo ngabo urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri youtube instagram na facebook voa radiyo yacu mu burundi banki nkuru y'igihugu brb yaciye amafaranga y'amahanga mu bucuruzi n'imishahara ifaranga ryemewe n'amategeko gukoreshwa mu gihugu cy'uburundi ni ifaranga ry'uburundi gusa bita bifu uyu ni diane joseline bizimana umuvugizi wa brb hagati aho ejo perezida w'uburundi evariste ndayishimiye yari mu ruzinduko i kinshasa muri repubulika ya demokarasi ya kongo uruzinduko asoza uyu munsi radiyo yanyu ijwi ry'amerika ishami ry'ikirundi n'ikinyarwanda irizihiza yubire y'imyaka makumyabiri n'itanu muri iki cyumweru muri aya makuru turumva ibyo abakunzi bayo bayivugaho amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure muri kumwe na tomasi kamirindi umukuru w'igihugu cy'uburundi evariste ndayishimiye uyu munsi arasoza uruzinduko rw'iminsi itatu i kinshasa muri repubulika ya demokarasi ya kongo urugendo rwashojwe n'itangazo rusange ryashyizweho umukono na minisitiri wa repubulika ya demokarasi ya kongo ushinzwe imiryango yo mu karere didier mazenga mukanzu na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'uburundi ambasaderi albert shingiro tujye mu burundi banki nkuru y'igihugu brb yaraye itangaje icyemezo cyayo yafashe ko kuva ubu nta muntu ishyirahamwe cyangwa ikigo bemerewe kwishyura no kwishyurwa ibicuruzwa cyangwa imishahara mu mafaranga y'amahanga ibindi tubibaze mugenzi wacu eloge wirikaneza ukorera mu biro by'ijwi ry'amerika i nairobi muri kenya Ibanki nkuru ya leta y'Uburundi BRB imenyesha ko ariko tubahiriza amategeko agenga ikoreshwa ry'amafaranga mvamakungu mu gihugu mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kabiri rigasomerwa amenyesha makuru ku cicaro cayo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura isigura ko abantu barihisha ku bidandazwa canke akazi bakorewe nako bakorera abandi mu mafaranga mvamakungu bakanayahabwa mu ntoki canke agacishwa ku makonti kandi bitemewe niko kwibutsa ko mu gihugu hagati atarindi faranga na rimwe ryemewe gukoreshwa atari amarundi Diane Joseline Bizimana twari gisata cyo kumenyesha amakuru muri BRB niwe yasomye iryo tangazo ifaranga ryemewe n'amategeko gukoreshwa mu gihugu cy'uburundi ni ifaranga ry'uburundi gusa bita bifu mu mfunyafunyo y'igifaransa ibikorwa hamwe n'amasezerano byerekeye amafaranga bibera mu burundi bijanye n'ibintu biri mu gihugu canke akazi gakorerwa mu burundi bishigwa mu ngiro mu mafaranga y'amarundi amashirahamwe yo gutwara abantu n'ibintu mu ndege ibigo by'ingenzi amashirahamwe mpuzamakungu yo kunguruza abantu n'ibintu ibivuko ikibuga c'indege abajejwe imbibe n'abanyamahanga hamwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe gutoza amakori n'amatagisi barashobora kurihisha no kurihwa ibikorwa byabo mu mafaranga mvamakungu ku banyamahanga bataba mu burundi iyindi ngingo yafashwe nuko ata muntu n'umwe yemerewe kuronswa ingurane mu mafaranga mvamakungu n'ubwo yoba ari umunyamahanga n'aho amakonti yoyo yemewe kugururwa muri bene ayo mahera ingurane canke ingwati zitangwa mu mafaranga mvamakungu zirabujijwe ku barundi n'abanyamahanga baba mu burundi kiretse hatanzwe uruhusha rw'ibanki ya repubulika y'uburundi naho nyene izo ngurane zitegerezwa kuba zigenewe kuriha ibidandazwa biva hanze y'igihugu uburenganzira ababa mu burundi bafise bwo kuguruza amakonte mu mafaranga mvamakungu ntibubarekurira kugiriranira amasezerano n'ababa mu gihugu yo kuriha ibintu biri mu gihugu canke akazi gakorewe mu burundi mu mafaranga mvamakungu ibanki ya repubulika y'uburundi iribukije abantu bose batubahiriza izo ngingo ko bazohanwa hisunzwe amabwirizwa n'amategeko y'uburundi iyi ngingo ije ikurikira yo kwaka impusha amazu akora urucuruzwa rw'amafaranga y'agaciro no kuvunja iri mu ngiro kuva mu kwa kabiri umwaka uheze ico gikorwa kikaba ceguriwe amabanki hamwe no kubuza abantu bose bakora urucuruzwa rwo kurungika no kwakira amafaranga hakoreshejwe imihora ya telefone mvamakungu babikora badafise uruhusha rwa brb ibi gabriel fsiri yarongoye ishirahamwe orikome rigwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta asanga bisa no kuvomera mu kiva kugira ibintu bije mu buryo n'ifaranga ry'uburundi rikingirwe neza rufise impanuro atanga twibaza neza yuko leta ahubwo ikwiye gushira inguvu nyinshi cane mu ibibazo bijanye na politike mu nzira zimwe zizanwamo amafaranga y'agaciro nuko abasanzwe bafasha uburundi ni ukuvuga iyi migambi y'iterambere ari ibihugu bisanzwe bifitaniye ubucuti n'uburundi ari amashyirahamwe mpuzamakungu nka banki mundiyari n'izindi ama ong eka abantu bose basanzwe bazana amafaranga abo bashoboye kugaruka ivyo navyo ntibishoboka igihe ingingo mu bijanye na politike zitafashwe ikigira kabiri ni turisme ni ukuvuga ba mukerarugendo nabo ntibashobora kuza mu gihe hari ibibazo bimeze gutya kigira gatatu n'abanyamitahe les investisseurs étrangers nabo ntibishoboka ntibikunde ikigira kane nivyo dushorera mu mahanga nk'ibi vy'ikawa icayi butare n'ibindi ivyo vyose bisaba ko ibijanye na politiki ibijanye n'intwari ibereye gukorera ku mugaragaro vyose bigomba kuba bikwiye ivyo rero n'umunsi navyone hari ikibazo ntibishoboka tukibaza rero ko leta yoshira inguvu ngaho hantu cane kugira ngo amafaranga y'amarundi aduka agaciro n'ayahandi hoho ntitwibaza yuko izi ngingo zishobora gufasha na gatoya ahubwo zituma abantu bakorera mu kinywabi ibintu biga bigorana cyane kuva amazu yo kuvunja amafaranga yugawe kuwa cumi na gatanu ukwezi kwa kabiri ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abantu batari bake baridoga ko basabwa amananiza iyo bariko barondera amafaranga agaciro nko kubanza kwerekana impapuro zo kuja kwivuza amatike y'indege n'ibindi vyinshi hari n'ababitanga bakabwirwa ko bazobaterefona bakarindira amaso bagahera mu nzira ikitavuzwe n'abacuruza bakorera mu bihugu vy'akarere batarinda gufata indege mu ngendo zabo abahinga mu vy'ubutunzi bamenyesha ko bikigoye kuko nk'uko amabanki y'ubudandaji abisigura dandaza abanywanyi bayo baba bazanye kandi nabo bayaronderako eroje urikaneza ijwi rya amerika mu gihe radiyo ijwi rya amerika ishami ry'ikinyarwanda yizihiza yubire y'imyaka makumyabiri n'itanu imaze ivutse abarundi b'abanyapolitiki n'abaharanira uburenganzira bwa muntu baba hanze y'igihugu cyabo barashima ko ijwi rya amerika yabahaye umwanya baganiriye na mugenzi wacu desire hatungimana emmanuel nkingurutse umunyepolitike yahoze ari umukenguzamateka mugambwe iprona arashima ikibanza iyo radiyo idahengesha nyakubaha amenyesha ko atakindi yo kwipfuriza abakozi b'iyo radiyo atari ugutera imbere nk'umuzinga icyo nshima uh, ku ijwi rya amerika ni uko iduha ibiganiro ibiganiro bimeze neza igihe cyose uh, kuva mu gitondo cya kare gushika ku mugoroba w'ijoro ni ukuvuga yuko umuntu ataronsa akanya ko gukurikira isaha cyangwa uyu mwanya n'uyu ashobora kugenda akabisanga kandi no ku mbuga ngurukanabumenyi akabisangaho akabyumviriza usanga ibyo biganiro bikora ku bibazo byose ibibazo byose ugasanga nta kibazo na kimwe kigaragaza muri aka karere mbere no ku isi kitakozweko kitatanzwe ko iyi nkuru ijwi rya amerika ni ukuri iratanga amakuru ashika ku nyota mu mwanya mwiza kandi amakuru y'ukuri iyi nyito mwayise yitwa radiyo yacu koko ni radiyo yacu twebwe tuyumviriza ni radiyo y'abanyagihugu na emmanuel ndereyimana umuvugizi w'urunani sefor arusha rw'abanyapolitike b'abarundi batavuga rumwe na leta arashima amakuru adahengamye iyo radiyo ibashikiriza e, muradushikiriza amakuru y'iwacu mu burundi iyo turi mu buhungiro rero tukaronka iradiyo zitubwira ido n'ido zibiriko zirabera mu birabera mu gihugu e, kiba ari ikintu ciza cane e, ni radiyo itumenyesha n'ibiriko biraba mu karere e, mu bihugu bibanyi vy'uburundi naho umuntu ataba ariyo n'ukuri aramenya neza ibiriko birakorwa hirya no hino mu karere no mu gihugu iwacu natwe turi mu buhungiro tutavuga rumwe na leta y'uburundi ni ukuri turashima mwaraduhaye ijambo akatari gake burya aho amaso iyo umuntu atari kugira ngo yibonere ibiriko biraba ariko mwe mukaba muhari amatwi akabyumva ni ukuri turabikenguruka n'abo mu mashyirahamwe aharanira agateka kazina muntu barashima ibikorwa vya radiyo ijwi rya amerika marie louise baricakarongo y'umuhari w'abakenyezi n'amahoro amenyesha ko ashima cyane ikibanza iyo radiyo yahaye abakenyezi icya mbere dushima ni uko iyo radiyo yegereje amakuru abanyagihugu bacu bavuga izo ndimi icya kabiri naco twebwe umuhari n'amahoro dushima ni uko radiyo ijwi rya amerika iha ikibanza ciza abakenyezi mu gushikiriza amakuru aberekeye ikaduha n'ijambo tukavuga ku biraba agateka n'ubuzima bw'abakenyezi tukanavuga no ku biraba ibihugu byacu n'akarere muri rusange turashima rero ikibanza n'agaciro iyo radiyo iha abakenyezi icya gatatu dushima na nyine ni amakuru atomoye kandi atohojwe radiyo ijwi rya amerika iduha mu ishyirahamwe riharanira ubuntu n'iterambere fokode bamenyesha ko bashima uko iyo radiyo ijwi rya amerika idatoranya mu gutanga ijambo bishyikirizwa na janvier bigirimana umunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe turamaze kumva ku biganiro bica ku iradiyo ijwi rya amerika bavuga ibijyanye n'ubuzima bwa politike ibijyanye n'ingene abanyagihugu babayeho ibijyanye n'ubuzima bwa minsi yose bw'abanyagihugu icyo ni ikintu gihambaye bituma umuntu wese ashobora kwisangamwo mu biganiro bishyikirizwa n'iyo radiyo jean claude ntibura umunsi wo mu ishyirahamwe rukirisitu rigwanya ihohoterwa ihohoterwa rya kiremwamuntu akati burundi nawe nyine arashima cyane ukuntu iyo radiyo ibafasha kumenya ibibera iwabo turabashimiye cyane ku bikorwa mukora ku makuru muduha reka mbere n'ibiganiro byiza bidufasha kumenya ibiba ku isi ibiba mu karere eka n'ibiba mu burundi bwacu icyo ntusaba rero ni uko mwubandanya mukora mukagwiza ibiganiro cyane cyane mu rurimi rwacu rw'ikirundi ibiganiro biraba igihugu cyacu cy'uburundi nibyo ntuvugira ko cyane muduhe inkuru zitomoye inkuru zo hirya no hino no ku bantu baba bitwa ko batari ko bavuga rumwe mu gihugu ku byerekeye ubuzima bw'igihugu batabibona cyo kimwe kugira ngo umunyagihugu atomokegwe abone uvuga ukuri abone n'uri karabeshya desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika isabukuru y'imyaka makumyabiri n'itanu ya radiyo ijwi ry'amerika ikirundi n'ikinyarwanda umukunzi wayo witwa ntaganzwa edouard w'imyaka mirongo itandatu n'umwe y'amavuko yahoze atuye mu murenge wa kimihurura i kigali aza gufungirwa ibya jenoside mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane yafunguwe nyuma y'imyaka icyenda mu bihumbi bibiri na gatatu ubu atuye mu murenge wa nduba mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali aho leta yamwubakiye nk'umuntu utishoboye akora irondo ry'umwuga avuga ko yatangiye kumva ijwi rya amerika akiri muri gereza nkuru y'i kigali yahoze yitwa 1930 yaganiriye na mugenzi wacu asumita kaboye maze kugera muri gereza 1930 ijwi rya amerika nkajya numva umunyamakuru ngo witwa asumuta kaboye nkumva kamirindi tomasi mukankusi na n'ubu baracyavuga ijwi rya amerika rikaduhumuriza aho twari turi muri gereza twari dufite mikoro zesitaye mu rupangu iburyo n'ibumoso agashyiraho amakuru abanyepolitiki twari dufunganye bakumva amaradiyo yose impande zose z'igihugu kubera ko mikoro zari zesitaye gutya ku rupangu ahantu hose twayumvaga cyane saa kumi n'imwe za mu gitondo hafi aho ngaho nibwo twa nibwo nakundaga kumva ni ibihe biganiro mwakundaga icyo nibuka ni uko mu ijwi ryawe waravugaga uti gacaca zigiye gutangira abari batuye igikomero abari batuye kigali ngari mugiye gusubira iwanyu mwicare hamwe nk'uko mwari mutuye muganire muvuge neza wishe wishe kanaka noneho tukajya dukora gacaca uko twari dutuye nk'amaserire nk'umudugudu uko twabagaho mbere kiriya gihe cyo muri gereza uyu munsi abasifunguwe ko babanaga n'abantu abamubanagayo bakubwiye ko bacyumva ijwi rya amerika n'abasigayemo bararyumva amaradiyo arimo ndetse n'ubu ngubu ndasuhuza mwimana fosita uri impawe ndizera ko niyumva azumva ko namushuhuje niwe wari inshuti yanjye magara nubwo yari yasigayemo ejo bundi venisite hari umwana wo mu majyepfo i nyanza kubera nkwereka ukuntu numva ibiganiro wabonanye na nyina uwo mu bugesera w'inyanza umwana yarishimye bitewe nande n'ijwi rya amerika ijwi rya amerika narishimira mfite n'ububasha n'ubushobozi mva nta kintu keretse mbahaye wavuye muri gereza rero sibyo uraza ujya hanze noneho ubasha kuryumva uri hanze hanze ni igiki wishimiye ijwi rya amerika ryakugejejeho amakuru nkunda ndi hanze nkunda kumva ibiganiro by'abasigaye inyuma cyangwa babandi bari mu ishyamba rya kongo sibyo venisiti yavuga mukankusi yavuga mbabyumva ababuze ababo yewe rwose mbwirire venisiti ndashakisha murumuna wanjye data yamwise yosefu sibumana ngo ari muri tanzania hari mushiki wanjye yitwa musabyimana niko yagiye yitwa ngo ari mu burusiya nanjye mbwirira venusite anshakishirize bizimana yosefu uri muri tanzania anshakishirize musabyimana ngo uri mu burusiya ni muri cyo nashimira ijwi rya amerika riduhuza n'abo twaburanye rikaduhuza n'abacu urababwiye ko watangiye kuyumva byagushimishije noneho icyo wifuza ko yagukorera radiyo ijwi rya amerika ukavuga uti noneho iyi myaka isigaye tukiyumvamo twifuza ko porogaramu zagenda gukina ni izi ushaka igitekerezo cy'ijwi rya amerika kugira ngo rishobore kugera no ku baturage bo hasi abanyamakuru ntibamanuke baze gutara amakuru sibyo mu giturage nuhura n'abaturage baguha amakuru mu murenge mu kagari ijwi rya amerika nibwo rizatsinda n'ubundi ryaratsinze rega ariko nimumanuka mukagera hasi mu midugudu ukamenya umugabo warayurwanye n'umugore ukamenya abaraye bicanye wenda tureke mu midugudu mugere muri buri murenge hari ibyo mutamenya biba byabereye hasi uhamagare abaturage batikanga muganire baguha amakuru mu midugudu burya haberamo byinshi isabukuru nziza abo bose ndamanitse amaboko bifurije isabukuru nziza y'igihe twatangiriye kumva ijwi rya amerika
noneho tujye muri siporo mu irushanwa ry'amajonjora rya basketball ribera i kigali hagati y'amakipe yo mu karere k'imikino ka gatanu ka afurika mu rwego rw'abagore misiri yarayitsinze u rwanda umunyamakuru wacu wa siporo mu rwanda jean claude munyandinda araduye inkuru muri basketball mu irushanwa ry'amakipe y'ibihugu y'abagore mu karere ka gatanu k'imikino muri afurika ryatangiye kuwa mbere y'iki cyumweru muri kigali arena i remera nyuma yo gutangira neza itsinda ikipe y'igihugu ya kenya ikipe y'u rwanda ntabwo yashoboye kurusyaho mu mukino wayo wa kabiri wabaye kuri wa kabiri abakobwa b'umutoza cek sare w'umunyasenegali bananiwe gutsinda ikipe ya misiri umukino watangiye isaa kumi n'ebyiri z'umugoroba u rwanda rwari rwatangiye neza kuko rwari ruri imbere mu manota mu duce tubiri twa mbere tw'umukino mu gace ka kane ari nako ka nyuma abanyamisirikazi bavumbukanye impambara umukino urangira batsinze abanyarwandakazi amanota mirongo irindwi na rimwe kuri mirongo itanu n'icyenda tiera henderson usanzwe akinira ikipe ya phoenix constanta muri rumaniya ntako atari yagizewe na bagenzi be ariko bakubita ibipfukamiro hasi imbere ya misiri ifite abakinnyi b'intyoza barimo amer hagar soraya degeidi merar abdelgawadi n'abandi mu wundi mukino wabaye kuri wa kabiri wari watangiye saa cyenda z'igicamunsi ikipe y'igihugu ya kenya yatsinze sudani y'epfo amanota mirongo itandatu n'atandatu kuri mirongo ine n'umunani nyuma yo gutsindwa umukino wayo wa kabiri sudani y'epfo y'umutoza Lindsey Harding itangiye kugaragara nk'aho ariyo nsina ngufi muri aya makipe ane arimo guhatana muri irushanwa rya zone 5 umukinnyi Georgia Adiambo umwe mu bigaragaje cyane ku ruhande rw'ikipe y'intare z'ingore za Kenya asobanura ko ntabwo babafite mu mukino bagomba guhura na Misiri um, It's just basketball. Uh, you either win or you lose. I mean, it's just sports. You either win or you lose. So uh, the best team, the person who will play to the last whistle will win.
Haragira ati basiketi ni umukino habaho gutsinda hakabaho gutsindwa ni siporo nk'izindi nta nta kidasanzwe ubwo rero ukina neza ikipe izakurusha indi mu kibuga kugeza ku munota wa nyuma ubwo nyine nitahukana intsinzi reka rero dutegereze dutegereze ifirimbi ya nyuma uyu munsi ku wa gatatu nabwo hateganyijwe imikino ibiri guhera isaa cyenda kenya irahura na misiri hanyuma isaa kumi n'ebyiri ikipe y'u rwanda ikina na sudani y'epfo nyuma y'iyi mikino harahita hamenyekana uko amakipe ane akurikirana mbere yo guhatana muri kimwe cya kabiri kirangiza ejo bundi kuwa gatanu icyo gihe ikipe ya mbere izahura n'iya kane hanyuma ikipe ya kabiri ikazakina n'iya gatatu muri iyi mikino y'akarere ka gatanu k'imikino muri basketball ku makipe y'ibihugu y'abagore ingamba zo kwirinda virusi ya korona zarakajijwe mu buryo budasanzwe nk'uko bisobanurwa n'abantu bo mu ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu rwanda
rino rushanwa baba bafite inshuro bagomba kwipimisha covid mbere y'uko bagera hano mu rwanda mu gihe baba bari mu myitozo baba bagomba kwipimisha inshuro zigera ku munani hanyuma bagera na hano mu rwanda hari iminsi bagomba kuba mu kato barapimwe bagomba gupimwa bakamara iminsi ibiri mu kato nabwo no hagati mu irushanwa nabwo barapimwa umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu ndetse n'umukino wa nyuma iteganyijwe kuwa gatandatu w'iki cyumweru ikipe izaza ku isonga izaba ibonye itike yo kuzakina irushanwa rya afurobasket y'abagore rizabera yawunde muri kameruni mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka rikazahuza amakipe cumi n'abiri muri ayo makipe azitabira afrobasket atandatu muri yo yamaze kumenyekana ariyo kameruni izaba iri mu rugo nigeria senegal cap vert mari na mozambique yari claude munyandinda i kigali
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo mwaramutse neza ku itariki ya gatandatu y'ukwa karindwi igihumbi magana cyenda na mirongo ine na kane umwirabura wo muri leta zunze ubumwe za amerika witwa jackie robinson yanze kwimuka mu myanya y'imbere muri bisi yari ihariwe abazungu kugira ngo ajye kwicara mu y'inyuma yari ihariwe abirabura bimuviramo kuburanishwa mu rukiko rwa gisirikari ikaze mu kiganiro americana umutegarugori rosa parks yamenyekanye cyane mu mateka y'abaharaniye kurandura ivanguramoko muri leta zunze ubumwe za amerika byaturutse kuri bisi mutigute ku itariki ya mbere y'ukwa cumi na kabiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatanu rosa parks yanze kwimukira umuzungu mu myanya yari yicayemo muri bisi imbere mu mujyi wa montgomery muri leta ya alabama mu majyepfo y'igihugu umuzungu wari utwaye iyo bisi yari yamutegetse kujya kwicara mu gice cy'inyuma cyahariwe abirabura rosa parks rero yarabyanze atabwa muri yombi aregwa kurenga ku mategeko agenga ivanguramoko umuryango uharanira iterambere ry'abirabura naacp national association for the advancement of colored people wamutangiye ingwate akajya aburana ari hanze urubanza rwagiye rutinda mu nkiko za leta ya alabama rurakururana ariko nyuma y'umwaka urukiko rwo ku rwego rw'igihugu ruza kuruca mu kwezi kwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatandatu ruvuga ko amategeko agenga ivanguramoko muri bisi anyuranyije n'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika rosa parks yabaye icyitegererezo ku birabura bo mu mujyi wa montgomery maze bose uko bakabaye bafata icyemezo cyo kwanga gukoresha bisi iki gikorwa cyabaye icyamamare cyane ku izina rya montgomery bus boycott na kimwe mu byaranze cyane ibyarwanyije ivanguramoko muri rusange mu gihugu cyose iyi boycott yamaze umwaka urenga nta mwirabura n'umwe ugendera muri bisi yarangiye mu kwa cumi na kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatandatu nyuma y'icyemezo cy'urukiko cyaciye ivanguramoko muri bisi mu mujyi wa montgomery no mu gihugu cyose rero kubera ko rwavuze ko binyuranyije n'itegeko nshinga nyamara rero rosa parks si we wa mbere wari usuzuguye amategeko y'ivanguramoko muri za bisi mu bamubanjirije nyamara batamenyekanye nka we harimo uwitwa jackie robinson ijwi rya amerika jackie robinson wari ufite imyaka makumyabiri n'itatu y'amavuko yinjiye mu gisirikari mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na kabiri icyo gihe abirabura n'abazungu babaga mu mitwe y'ingabo z'igihugu itandukanye bamwe mu yabo bwite n'abandi mu yabo bwite ntibavangaga kandi bose bari mu gisirikare kimwe nyuma y'imyaka ibiri jackie robinson yari yarazamutse mu ntera yarabaye ofisiye n'ipeti rya suriyotno ku itariki ya gatandatu y'ukwa karindwi igihumbi magana cyenda na mirongo ine na kane yafashe bisi kugira ngo ajye kwitemberera hanze y'ikigo cya gisirikare yarimo muri leta ya texas mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika umushoferi wa bisi w'umuzungu yamubwiye kujya kwicara mu myanya y'inyuma y'abirabura rero nk'uko amategeko y'ivanguramoko muri bisi yabiteganyaga inshuti zacu banywanyi naha aya makuru n'ibiganiro twabateguriye muri uyu mwanya bihumurije mbashimiye cyane ko muri ba mudatenguha mukomeze rero mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi rya amerika umunsi mwiza umunsi w'amahoro murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in